Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitiin Naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Jimaata sadaasa 27 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 18 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed har'a pirezidaantii Laayibeeriyaa duraanii Elen Johaansan Serliif, pirezidaantii Moozaambiik duraanii Yuhaakim Chisaanuuf, pirezidaantii Afrikaa Kibbaa duraanii Kigaalema Motlaantee waajjira isaaniitti simachuudhaan dhimma lola Tigraay keessaa irratti dubbatanii jiru. Aangawoonni fayyaa kanneen biyya Sudaan kutaa Sudaan ba'aa gadariif keessaa baqattoonni Itiyoophiyaa naannoo Tigraay irraa hedduminaan dhiyeenya kana daangaa qaxxaamuranii gara isaaniitti seenuun balaa vaayirasii koronaa daran hammeessuu mala jechuudhaan yaaddoo qaban dubbatu. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigistii Gammeeti oduuf gara soraattan siin dabarsa.
Obarotoodhaan soraa lakeeti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed pirezidaantii Laayibeeriyaa ta durii Elen Joonsen Serliif, pirezidaantii Moozaambiik ta durii Jaakium Zisaanoof, nam pirezidaantii Afrikaa Kibbaatii fi itti gaafatamaa waldaa Afrikaa Siriil Rampoosaa fuula bu'eetiin dhufe Kaalem Motalaante waajjirri isaa Finfinnee jiru keessatti wal mari'atan. Akka oduu biiroo muummee ministeeraati argannetti aga guddaan waan mootummaan isaa naannoo Tigraay keessatti naga kabachiisuuf hojjechuu jedhirratti wal mari'atan. Akka muummeen ministeeraa warra mariidhuuf kanatti himatti mootummaan isaa waan miilootii TPLF waraana barbaaduuf tolchaa bahan jedhe ganna lama cufa caalaa obsaa akka baan dubbate obsuun kana keessa ajaja waraana federaalaa Tigraay jiru lolanii jedhe hojiin mootummaa ganuu sunii fi seera eegsisuuf tanatti seennee jedha mootummaan ammoo seera kabachiisuu fi itti gaafatam qabaa jedhe muummee ministeera. Mootummaan isaa yoo nagaa kabachiisu immoo uummata nagaa akka inni waraan jidduutti hin miidhamnellee eegaa tanumaan hojjetallee jedhe waraanillee magaalaa fi laf namni itti gubbaa keessatti nagaa namaatiif jecha achitti lol jedha. Horee eeyyamamtee qarqaarsi nama naannoo sunii bira barbaachisummaa horee sunii irraa illee dubbate. Ministeera nagaa waliin ta'aniitiin akka uummati naannoo sunii qarqaarsa argatu. Qarqaarsi dhaabbileen tokkummaa mootummoota illee keessa jiran akka qarqaaran waan mootummaan isaa hojjete jedhe deebi'ee dubbate. Tana malallee mootummaan warra baqate illee qarqaara. Naga lafaalleen tisa Itoophiyaa gochii cuftii walqixxeen qoodu keessa qabdu qabaachuuf hojjannaa jedhe. Eegee mootummaan Itoophiyaa loluu dhumaa waraana miilota TPLF maqalee jiran irratti jalqabne jedheen duubatti nama hedduutti naannoo sunii baqachuu jira. Tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamaan dhaaba baqattoota UNHCR Filippo Grandi Suudaan kaartuum laaluu jira. Fuula baqattoota Itoophiyaa kuma afurtamii sadii caalan keessa jiran. Eegi Tigraayitti sadaasa dabrekeessa waraanii jalqabee asitti nam kuma afurtamii sadii caalatti achi keessa baqate. Suudaanitti baqate. Suniin duratti naannoo Tigraay keessatti baqataa miliyoon tokko jiraate. Warra kun hagi guddaan Suudaan kibbaatii baqate. Giraandiin kun fuula UNHCR baqatatti gargaaruu jiru kan mootummaa waliin ta'eetiin baqatatti gargaaruu jiru laale. summallee baqattoota suudaan gama dhiyaa jiranillee laala UNHCR mootummaa suudaan waliin ta'etti baqattoota gargaaruu jira dhaabbileen gargaarsaalleen nyaataaf da'oo fi waan akka akkaatiin baqata gargaaruu jiran namallee UNHCR warra baqatan keessa namkum kudhanii gara uum rakkaabuu geesse godaansise maatii gargar badallee waltabaa barbaaduu jiran diiram kanallee xiyyoolii midhaan gargaarsi UNHCR toonii 32 subaatee deemu Dubaay kaartuum ga'e xiyyoolii dhibiilleen wixatti dhuftu toonii dhibbi tokko fa'aateetiin gargaarsaaf geessuuf qophii jira. Ogeeyyoti fayyaa naannoo Amaaraa keessa laflolee keessa jiru dhaqaniitiin biyyaa wallaanaa ba'anii kalee galaniitiin simatan. Jarii marsaa qaraatiin achi dhaqee jedhan kun nam kudhani tokko torban sadii achi turan. Lafa Abrahaajii haga hospitaal Humaraa dhaqaniitiin madooleen wallaanan jedhan. Warri hojii tanaaf achi dhaqeessa tokko nama ogummaa darsiitiin hojjetu. Balaanesh baay'ooti hospitaal Falagee Hiwat Baahirdaara jiru deemteetiin ebele ebele adon jedhiniyyuu nam cufaa wallaana ba'anee jetti. Salaamaawut Abdallaalleen keessumattuu wanni isiin ijjecha maayikaadiraatiin wal qabateetiin argee jette waan akka malee namsuukaneessa jettee jette. Asteer Misgaanaa oduu baardaarii ergiten. Filannoo pirezidaantummaa Burkiina Faasoo akka mul'atutti pirezidaanti Roosh Kaabooreetti ammallee harka 58 moo'ateetiin marroo lammeessuuf biyyi bulchuufitti jira. Bulchooti paartii mormituu ammoo akka itti filatan akka filannoon itti deemte waan hedduu badetti jira seeriitti qixeeffanneetiin falannaa jechuutti jiran. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Mootummaan Ameerikaa haaraa iji lamaan duubatti hojii jalqabuuf akka qixeeffachuu jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Joo Baayiden dorgommii filannoo moo'ee jedheetiin dhugan galchineefi mirkaneessineefillee yoo ammoo elektoraal kooleej dhugumaanuu baayidaniin mo'atee jette hojiirra bu'aa fidadha elektoraal kooleej dhaab filannoo ameerikaa to'atu abbaa mo'atu mirkaneessee waraqata ragaa kennaafi jaree ammoo ragaa kana duru muddee keessa kennaa ammallee torbaan sadiin duubatti abbaa mo'atu jedhanii kennan. Ameerikaan guyyaa gannuun gannatti ulfeeffattuutu jira guyyaa galata yookaan ammoo taankisgiiving haleerra oole. Guyyaa ittaanutti ammoo ardha jechuun dhaabbileen daldala gurguddoo fi xixiqqoolleen mi gurguratan akka malee gatii irraa bu'aniitiin namaa gurguran. Harka shantamaa jaatamaa sunii ol rabu'ee gurgurulleen hedduu mi'a elektirooniksiitiif mana fa'a. Dhaabbileen daldala gurguddoon Walmarti haga Best Buys dhaabbilee hedduutti ardha waan kana akka kanaan mi gurguruu jira. Namni qaraa koronaan manaa dhowwalleen gabaa tanaaf jedheetiin namni hiriir galeetiin oowwu nafa laalaniitiin walti gallakkisan waan bitat bitate tuulate gadiyyaa guyyaa galata haakalee kanatti fulaan hedduun cufaa oolti. Dhaabii Walmart ardha immoo barraa qanuu banateetiin namni itti duudee obitachaa oole. Best baay'illeen sunuma barraa sa'aatii kudhanii tokkotti banani. Taargetilleen akkuma kan Kools. Dhaabbileen gurguddoon cuftii akkuma kana mi gurgurachaa ba'an gatiirra bu'aniitiin. vaayirasiin koronaa jiran fa'a akka malee ameerikaa keessatti dabalaa deemuu jira hospitaala dhiphisuu jira namni tanaan lubbuu dhabe kum dhibba lamaatiif kum jaatama yaayyuu caale namni irratti argan ammoo miliyoon kudhan sadii deemuu jira qorsi argan ammoo abdii qaba awustiraaliyaatti ammoo magaalii biyyisuunii guddoon lammeessoon viktooriyaatti haga guyyaa 28 keessatti dhib kan nama irratti argin akka ogeeyyotii fayyaa jedhanitti gamhaanin biriteen akka yuunivarsiitii oksfordii fi dhaabii astraazeneekaa qorsi vaayireesii hojjechuu jiran kana haa dhumgan kana irratti qooduuf qopheessanii ak tokkollee taatu ammatti wal jala kennan gaafatan dhaabi kun dhumgan kana irratti qorsi miliyoon afurii addunyaa qooduuf furfoo jira. Mana murtii tarkii nama dhibba afurii caalaa kan mootummaa gargalchuuf hojjechaa ba'an jira keessa nama dhibbi sadii irratti balleessa muree balleessaan tunin haga lubbuun jiran hidhu. Jara kunin hagi tokko abbootii waraanaa fa'a hagi kaan ammoo namuun jireenyuuf jiraatu kan akkanaatiin shakkaniitiin qabanii hammimatanii balleessatti muran. Warra kunin ganna afuriin duratti mootummaa pirezidaanti Rasiib Xayyii Bardu gargalchuuf lolee lolchiisee jedhanii himatan. Warra tanaan shakkan keessaa dhibba afuriif torbaatamii shan mana murtitti dedeebi'aa ba'an. lolee mootummaa garagalchuuf lolaan sun nam dhibba lamaaf shantama galaafate tan maleellee nama kum dhibbi tokkootiif kum soddoma caalaa hojii mootummaa irra jissan oduu ammaaf qabtanu an soraata keeta.
ka dhagaachistan as waashingtan diisii irraa ka dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Aangawoonni fayyaa kanneen biyya Sudaan kutaa gama bahaa gadariif keessa jiraatan baqattoonni Itiyoophiyaa naannoo Tigraay irraa heddumminaan dhiyeenya kana daangaa qaxxaamuranii kutattii keessa qubachuun balaa vaayirasii koronaa daran hammeessa yaaddoo jedhu dubbataa jiru. Gabaasaa Maayikil Atit kaartumirraa erge ka gabaastuun viiyoo'ee Sudaan jirtu ka biraan Paatinkiin Muhiddin haala baqattoota Itiyoophiyaa achi jiraatanii ibsite wajjin walitti qabuun jaallaneetu dhiyeessa.
Aangawoonni eegumsa fayyaa kan kutaa Gadaariif akka jedhanitti sababaa baqattoonni Itiyoophiyaa kuma hedduun Sudaan seenuu itti fufaniif jecha walitti heddummachuun kun weerara vaayirasii koronaa dabalatee fayyaa namaaf balaa ka fidu ta'uu dubbatu. Daayirektarri waajjira eegumsa fayyaa kutaa sanaa. Amir Hashim dhaabbata oduu Sudaaniif akka ibsanitti jiraattota naannoo keessaa namni dhukkuba COVID-19 qabaman yoo xiqqaate shan torban darbe galmeessanii jiru. Kanneen keessaa lama ni du'an. Kanneen hafan sadii addatti baafamanii kan kaa'aman yoo ta'u, hojjetoonni wal'aansa fayyaa fi dhaabbattoonni ka biroon dhukkubi kun baqattoota keessa akka hin facaaneef yaalaa jiru. Hashim akka jedhanitti vaayirasii koronaa kanaan alattis. hojjetoonni eegumsa fayyaa namoota hedduu kanneen daariqa yookaan infekshinii qaama afuura baafatu garaa baasaa yookaan yaasaa akkasumas busaan qabaman jiraattota naannoo keessaa galmeessanii jiru. Gandeen hangi tokko kanneen kutaa gadaariif waliin waldaangeessan dhukkuba COVID-19 miidhamaa jiru. Baqattoonni heddumina qaban umraa kubaa dhaqqabaa ka jiran yoo ta'u. kutaa addaatti baafamanii kaa'amuun barbaachisaadha. Kunis kanneen vaayirasichaan qabaman adda baasanii baruuf waan barbaachisu gochuufis gargaaraa jedhan. Baqattoonni Itiyoophiyaa kanneen hokkara naannoo Tigraay keessaa dheessuun Sudaan seenan kuma afurtama caalaan kutaalee Kasalaa, Gadaariifiif Biluu Naayil keessatti bakka dahannaa barbaaduu jedha dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR. Hashiim gama isaaniin akka dubbatanitti gargaarsa dhala namaa guddaa barbaachisu aangawoonni kutaa deebii itti kennuu hin danda'an Sudaan dawaalee lubbuu namaa du'arraa oolchan lammiiwwan isheef waliin ga'uuf ofiisheeyyuu carraaqaa jirti. Yeroo ammaa naannoo xinnoo ta'e keessa tuuchaanii hedduminaan jiraataa jiru waan ta'aniif fayyaan isaanii hubamuuf carraan jira. mooraan baqattootaa qophaa'an kun waan qulqullummaa isaanii baqattoonni ittiin eeggatan waliin qophaa'utu irra ture garuu hanga ammaatti mooraawwan kun akka qulqullina naannoo sanaa eegamutti sirnaan qophaa'anii hin jiran jedhaniiru sudaan keessatti dhaabbata mersi korps jedhamuuf daayirektara kataan aartis nuur kaleessa akka jedhanitti jaarmayaan isaanii mooraa umraawbaa keessatti lafti tajaajila eegumsa fayyaa ka sadarkaa duraa baqattoota itiyoophiyaa kanneen akkaan isaan barbaachisuuf kennuuf iddoo qopheessuusaa beeksiseera hashiim gama isaaniin akka ibsanitti sudaan weerara vaayirasii kooroonaa ka marsaa lammataa ishee argataa jira kana irratti baqattoonni kuma hedduun gadaariif seenuun immoo haala fayyaa uummataa kan iddoo sana hammeessuu mala jedhu haalli fayyaa uummataa hammaataatu jiru baqattoonni hedduminaan iddoo sana seenuun fayyaa uummata keenyaa gadaariif keessaa jiru irratti dhiibbaa qabaachuu mala caasaan tajaajila eegumsa fayyaa qabnu ofiisaayyuu rakkoo ka qabu yoo ta'u haala dhukkubaa amma jiruun ituu duubatti hin harkifatiin hatattamaan fooyyeffamuu qabaa jedhaniiru baqattoota itiyoophiyaa gamas dhaqqabaa jiran irratti qorannaan sadarkaa duraa gaggeeffame akka agarsiisutti jedhu hashiim kanneen dhukkuba hiv eedsii waliin jiraatanii fi dhukkuba hepitaayitas qaban hanga tokko jiraachuun mirkanaa'eera jedhu haalli kun too'annaan alatuun ta'in jaarmiyoonni gargaarsa dhala namaa hatattamaan akka gidduu seenan hashiim gaafataniiru. gama kaaniin oduu gabaastuun voa paatinkin mohdeeni lafa baqattoonni itiyoophiyaa jiran kan sudaan keessaa daawwattee jirti akka isheen jettutti.
Actually, it's a very, very bad condition. Despite that, a lot of organizations are trying to assist and Haalli mooraa keessaa gaarii miti. Jaarmiyoonni gargaarsaa hedduun gargaarsa barbaachisu laalaa jiru. Kan akka UNHCR waldaa fannoo diimaa jiru garuu haalli jiru hamaadha. Namoonni dhufan of harkaa waan qaban. Kutaa xinnoo keessa heddummaatanii jiru. Kaan immoo dunkaana keessa jiran. Fayyaa isaaniif haala gaarii miti. Dhiironni baay'eedha. Haadholii fi ijoolleen jiru. Dubartoonni iddoo kanatti da'an illee jiru jetti. Baqattoonni kun waan gaddisiisaa kan ofii ofii isaanii qabu. Wal waraansa humnootii lameen irraa gara walitti bu'iinsa gosaatti caalchifataa jira. Namoonni an dubbise kun kan naannoo Tigraay yoo ta'an gosa isaan kaan argachuu hin dandeenye jetteetti. Kanneen Sudaan seenan kun hammi tokko ituu dhiyeessanii karaa irratti maatii ofii dhaban. Kaan ijoollee ofii dhaban. ollaa isaanii firoottan isaanii dhabuus ka dubbatan jiru namoota haaduuf qottoo madaan argeera wal'aansi fayyaa argatan garuu ga'aa miti dooktoroonni itiyoophiyaa dhiyeessan lammii isaanii gargaaraa jiru jette baqattoonni kun wal waraansi kun xumura argata jedhanii waan hin yaanneef ammaaf sudaan keessa turuu fedhu kaan immoo itiyoophiyaatti deebi'anii wal waraansi sun eessa akka ga'e ilaaluu fedhu. kaan immoo asumatti gargaarsi akka kennamuuf gaafatu sababiinsaas namoota hiyyeeyyii haalli isaan keessa jiran gaarii hin taane irra hedduun isaanii qonnaan bultoota kanaaf mootummaa sudaaniif jaarmeewonni gargaarsaa kan addunyaa bira gargaarsaa fi tajaajila eegumsa fayyaa akkasumas gargaarsa maallaqaa eeggatu jette irra hedduun garuu itoophiyaan nagaa taatee deebi'uu fedhu jireenya haaraa asitti jalqabuu hin fedhan jechuudhaan oduu gabaastuun voa paataankiin mooyideeni gabaastee jirti.
kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffatoota keenyaa qophiitaanutti ceena. tokkummaa mootummootaatti sagantaan dhimma hiv fi eedsii hawaasaalee moggaatti qoodaman irratti loogiin geggeessamu rakkoolee eedsiif koovid 19 daran ammeessuu mala jechuun akeekkachiise rakkoolee fayyaa lameen kana furuudhaaf loogiif moggaatti qoodinsi kun dhabamsiifamuu qabaa jedhan aangawoonni jaarmachaa guyyaa eedsii mudde tokko guutummaa addunyaatti yaadatamee oolu dursuudhaan kagabaasaa kana baase jaarmachi tokkummaa mootummootaa. mootummoonni dhukkuboota daddabroo kanarratti dula geggeessan keessatti dhimma namoota rakkoo kanaaf saaxilamanitti akka fuuleffatan waamicha dhiyeesse gabaasaa liisaa shilaayin tujubeetu dhiyeessa.
hiv eedsiin erga argame waggoota 40 lakkoofsisee jira akkaataa qabiinsa isaa laalchisee fooyya'e inni argamus eedsiin ammayyuu jireenya uummataaf balaadha Jaarmiyaan dhimma AIDS tokkummaa mootummootaa UNAIDS akka gabaasetti waggaa darbe namoonni miliyoona tokkoof qabxiin torba HIV'n dhiiga isaanii keessatti kan argame yoo ta'u kanneen kuma dhibba ja'aaf kuma sagaltama ta'an immoo du'aniiru. Aangawoonni eegumsa fayyaa bara kuma lamaaf soddomatti faca'ina AIDS dhaabsisuuf gabaasisaan baasan weerarri COVID-19 utuun uumamin durayyuu duruu bakka yaadame gahuu dhabe. Tamsa'inni vaayirasii koronaa immoo danqaa akka biroo uume. Kanneen eedsiif saaxilamaniif maallaqa kallattiin kennuufii ka jedhu tarsiimuu haaraa UNAIDS keessaa tokko. Nezerlaandsitti ministirii walta'iinsa daldalaa alaaf misoomaa ka ta'an Sigrid Kaag kun garuu ta'aan jiru jedhan. Ergamni qorannaa isaa Nezerlaandsiif kan kenname akka mul'isutti naannoo addunyaarraa kanneen eedsiif saaxilamaniif maallaqa ramadame keessaa dhibbarraa harka lama qofaatu kanneen akkaan dhahaman dhaqqabaa jedhan.
62% of new HIV infections are among gay men, sex workers, drug users and transgender people. How can we end the HIV pandemic?
Dhibba irraa harka jaatama kan ta'e daariqi HIV dhiirota sodoomotaa kanneen daldala quunnamtii saalaa irratti bobba'an dawaa sammuu adoochuu kanneen fayyadaman irratti baay'ata. Yoo namoota balaaf saaxilamaniif ilaalcha hin kenninu ta'e attamiin weerara HIV yookaan weerara ka'u ka biroo dhaabsisuu dandeenya? moggaatti qoodamuu yookaan gochii akka baay'achuun tajaajilawwan eegumsa fayyaa kana kanneen danqanii akkanatti weerarri kun babal'ataa kan deemu jedhan. Afrikaa bahaaf Afrikaan gama kibbaa naannolee HIVdhaan akkaan dhahaman keessaati. Naannoon kun addunyaarraa namoota HIV'n qabaman miliyoona 38 keessaa bakka namoonni vaayirasichaan qabaman miliyoonni 21 keessa jiraatani. Kanneen keessaa miliyoona 12 ka ta'an wal'aansa fayyaan argatan. Akkasuma ta'eyyuu biyyoota sararaa hiyyummaa gad jiranii kan akka Eswaatiniif Bootsuwaanaa, Eeshiyaa keessaa immoo kan akka Kaamboodiyaaf Taayilaand keessatti imaammata namoota giddugaleessa godhate hojiirra oolchuudhaan dhibee nama ajjeesu kana dura dhaabbachuuf fooyya'inni ajaa'ibsiisaan argamee jira. UNAIDSitti daayireektara olaanaa kan ta'an Wiinii Baayaaniimaa akka jedhanitti mootummoonni namoota dhibee kanaaf akkaan saaxilaman deggeruu irratti fuulleffachuu qabu. Imaammata siyaasaaf tolu qofaa hojiirra oolchuu utuu hin ta'in tarkaanfii ittisaa hormaata quunnamtii saalaaf tajaajila eegumsa fayyaa irratti fuulleffachuu qabu jedhan.
We are going to have to be more focused, focusing on the hot spots, not choosing what we want to achieve.
Daran irratti fuulleffachuu kan qabnu naannolee akkaan dhahaman irratti kan beeksisuu barbaannu qofaan filannu sababiin isaas kan nuti gochuun nutti tolu isa kana waan ta'eef. Garuu ragaa irratti kan hundaa'e balaan bakka jiru irratti kallattiin fuulleffachuu malee bakka ofii irratti fuulleffachuu barbaannu ta'uun qabu jedhan. Baay'iniimaan akka jedhanitti mootummoonni wal caalmaa jireenyaa HIV fi COVID-19 hammeessu gadxiqqeessuu irratti fuulleffachuu qabu. Caasaa eegumsa fayyaa jajjabeessuu, wal'aansaaf kunuunsa fayyaa kanneen barbaadaniif immoo deeggarsa kennamu cimsuu irratti fuulleffatamuu qaba. Mirga namoota dhibeef akkaan saaxilamanii eeguun. weerara lamaan dhabamsiisuuf murteessaadha jedhan.
kan dhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kan darbu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. raashiyaan buufata galaanaa sudaan kan handaara galaana diimaatti maadhee humna galaanaa ishee ijaarrachuudhaaf waliigaltee tolfachuu ishee dubbatti kun hundeeffamnaan afrikaa keessatti maadhee waraanaa raashiyaa isa jalqabaa ta'uusaati xiinxaltoonni immoo waliigalteen sudaaniif raashiyaa gidduutti tolfame kun hariiroo sudaan yeroo ammaa yuunaayitid isteets waliin fooyyeffachuuf carraaqaa jirtu walxaxaa taasisuu mala jechuun dubbatu gabaasaa naabaa muhiddin nugusuutu dhiyeessa.
kutaan afrikaa bahaa keessumaa naannoon gaanfa afrikaa jedhamuun beekamu yeroo kamiin caalaatti dhiyeenya kanaan as qalbii addunyaa hawwatee jira dhimmi ijoon qalbii addunyaa itti hawwate waa'ee jeequmsa itoophiyaa keessaa haa ta'u malee oduu biraatiin garuu raashiyaa fi sudaan waliigaltee waraanaa tokko mallatteessuu isaaniidha gabaastuun voa nabaa mo'addiin akka gabaasteetti raashiyaa fi sudaan qarqara galaana diimaa irratti buufata humna galaanaa yookiin neevi beez ijaaruudhaaf walii galanii jiru. Sana jechuun Moskoon dachee Afrikaatti yeroo jalqabaatiif buufata waraana galaanaa qabaatti jechaadha. Faallaa kanaatiin immoo dhiyeenya kana Sudaan maqaa ishee shororkeessummaan xuraa'ee ture haqsiisuudhaaf Ameerikaa waliin hariiroo gaarii eegaltee kan turte ta'uu ni yaadatama. Waliigalteen isheen amma Raashaa waliin goote jedhame kun garuu sana xaxaa godhaa jedhu xiinxaltoonni. Egaa akka ibsi gama Raashaatii ba'e mul'isutti yoo ta'e Sudaan kutaa galaana diimaa daangaa isheetii Poort Sudaan jirutti. Mooskoon buufata humna galaanaa yookiin naavaal beez akka ijaartuuf waggoota 25f kireessiteettiifi kana qofa miti akka walta'iinsa sanaatti kiraan kun waggaa 25n boodas akka haareffamu asumaan walii galameera jetti nobaa mohaaddiin kartuumirra. sanarratti hundaa'uudhaan pirezidantiin raashiyaa vilaadimir puutiin walta'iinsa sana akka mallatteessaniif ministira isaanii ittisaa ajajaniiru jedhama. puutiin amma waliigalteen kun akka mallattaa'u haa ajajan malee bara 2017 keessa ture. raashaan hoogganticha sudaan duraanii omar albashiir waliin kan waliigaltee kana mallatteessite jetti nabaa muhaaddiin. Waa'ee buufata waraanaa ijaaramuuf yaadame kana xiinxalaan biyya Sudaan Majid Naab faayidaa isaa innaa ibsan.
تواجد الروسي في البحر الأحمر بالضرورة هو محاولة روسية لإيجاد موطئ غضب Sochii Raashaan naannoo kanatti gootu Afrikaatti luka dhaabbachuuf yookiin of ijaaruutti fakkeessanii sun immoo mala yookiin teeknikaan malee kan tarsiimoo irratti hundaa'e miti jedhan sana jechuun waa'eensaa ameerikaadhuma dhaarsuudhaafi innis dhiibbaa yuunaayitid isteets olaantummaa raashaa naannoo siiriyaa fi liibiyaatti qabdu laaffisuudhaaf gootu irratti xaba mataa isheetii taphattee haalli sun akka wal madaalu gochuufi jedhu. Egaa buufanni humna galaanaa ijaaramuuf yaadame kun dooniiwwan afur kan qabaatuu fi bidiruuwwan humna niikulaalaa nyaachifatan yookiin fe'atan kan haammatu walumaa galatti loltoota yookiin hojjettoota humna galaanaa dhibba sadii oliin kan ijaaramudha jedhameera. kaameruun haarsan as ameerikaatti beekamaa kan ta'e dhaabbata atlaantik kaawunsil damee afrikaatiif xiinxalaa olaanaadha isaan immoo walta'iinsi amma garee lamaan gidduutti taa'e kun hariiroo sudaaniif ameerikaa miidhaa jedhu
This decision makes no sense. Sudan and the West are on the verge of a new chapter in their relations with a new set of allies that can assist Sudan's Murteen kun gatii hin qabaatu. Sababaan Sudaanii fi biyyootiin lixaa haala jijjiirama poolitikaa Sudaan saffisu irratti yookiin jijjiiru irratti boqonnaa haaraa wayitaa jalqabanitti dinagdee fi tasgabbii Sudaan fooyyessuudhaaf wayitaa daandii haaraa eegalanitti Sudaan qaama yookiin dhimma haala sana booressu naannoo galaana diimaa irratti utubuudhaaf yaaduun walumaa galatti waa hedduu balleessaa ture kan jedhan. Hinimaayyuu jedhan xiinxalaan kun ibsa gama raashaa ba'e kana Sudaan sirrii ta'eef dhiisee dubbachuu irraa of qusachuun ishee immoo tarii dhimmichi piroopagaandaa raashaa ta'uu malaa jedhanii shakku. Hagaya bara 2019 aangoo kan qabate mootummaan haaraan Sudaan walta'iinsa mootummaan Albashiir duraanii Turkii Qataarii fi Imireetii Arabaa waliin mallatteessee ture irra deebiin xiinxalaa jira yookiin immoo haga tokko isaa haqeera. Ebila bara 2019 garuu jeneraalonni raayyaa waraanaa Sudaan aangoo qabatanii turan waliigaltee tokko Chaayinaa waliin mallatteessaniin Chaayinaan pirojektii daandii baaburaa buufata doonii Poort Sudaanii gara kutaa Sudaan Bluu Naayil Isteet wal quunnamsiisu. baasii birrii biiliyoonii sadiin akka hojjetamu mallatteessanii ture sanarratti hundaa'uudhaan xiinxalaan sudaan naab gama isaaniitiin Walta'iinsi Raashiyaa fi Sudaan ammaa kun hawwii Chaayinaa fi Raashiyaan dhiibbaa Afrikaa irratti qabaachuuf dorgomaa jiran keessatti ni ilaalamaa jedhu. Ameerikaan garuu ijaarsa buufata humna galaanaa Raashiyaa kana laalchisee ejjennoon ishee maal akka ta'e hin beeksifne. Amma haalli walxaxaa akkasii haa dhaga'amu malee Ameerikaan Sudaaniin galmee biyyoota shororkeessummaa deeggiran keessaa baasuudhaaf murteessitee ture. Sun immoo Sudaan investoroota addunyaa akka hawwattu gochuurra darbee biyyattiidhaaf hedduu barbaachisaa kan ta'e liqa baankii addunyaarraa akka argattuuf karaa saaqaa fi jedha gabaasii bal'aa nabaa muhaaddiin kartuumirraatii ergame. Egaa qophiin dubbisneef dhageenye har'a kanuma ture an nugusu taamireeti.
Dhaggeeffatoota keenya har'a jimaata waan ta'eef walleelee biyya alaa keessaa kan ayyaana galataa kaleessaa laallatu wallee meerii chaappiin kaarpentar walliste kanan sagantaa keenya xumuruu dura sinafeera. Thanksgiving jedhattiin bohara.
gathered round this table from far and near we travel home blessed that we are able grateful for this sheltered place with light in every Welcome, welcome, share this feast. Come in away from sorrow. Father, mother, daughter, son, neighbor, friend, and friends. All together, everyone, in the gift of loving. Grateful for what's understood and all that is forgiven. We try so hard to be good, to lead a life worth living. Father, mother, daughter, son. Neighbor, friend, and friends, all together, everyone. Let grateful days be endless. Grateful for each hand we hold. Gather round this table.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 11045 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. sagantaa keenya idileetiin wixata walitti deebinaa sagantaa keenya saatalaayitiin dabruun immoo bor walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.